Police suspect IPOB ESN members for the killing of Labour Party senatorial candidates and five others for Enugu State. Government don kill Labour Party senatorial candidate for Enugu East Senatorial District Oyibochukwu. The incident happen on Wednesday when im dey return for one campaign rally for the southern state of Enugu. The attackers burn the late Oyibochukwu body after dem don shoot am finish. The Commissioner of Police Enugu State Command CP Ahmed Amani inside statement wey im drop don tok say make dem order di in ten sification of di discreet investigation and manhunt of di criminal element wey dem suspect to be di ipob esn pipo police say dis jaguda pipo on di night of 22 february 2023 for different location at di same time ambush simultaneously attack and kill members of people democratic party and labour party for di state dem also attempt to attack di convoy of di all progressives congress governorship candidates di commissioner don vow say make dem make sure to fish out all di pipo wey don dey do dis bad bad tins and make dem make dem face di full wrath of di law na ayomikun alawo bin dey give di story as e dey drop for wisdom yard television.